Then say no peace for the wicked yes so when we go dey hear say no peace for the wicked we would say na play play talk but now it e don't dey play for the lives of the oloris there. wey dey for inside the palace of the owner of ife okochasi see igbi o hey aunty igbi no see sleep sleep sleep since wey dis uh, uh, sisi ilupeju uh, olapeju matter come outside since wey she and mata come outside wey she come obodo naija wey kabiyesi don dey carry am up and down aunty igbin never see sleep sleep Now the mata wey we dey hear na say e don dey threa ten kabiyesi and the woman o oh, no be small tin <laughs> hey una welcome back again to my youtube channel my correct correct people. how una dey if I hear my voice for the first time you are welcome o oh. and if you are a returning subscriber na you gangan be the real avp sidan masamau na di tori wey dey come from the palace of the ooni of ileife we come dey hear allegedly say the birthday party wey uh, uh, uh, princess Olakpeju dey celebrate yes so una remember the backstory na say she come enter naija celebrate birthday kabiyesi at ten d the birthday in grand style refusing his oloris dem wey wan follow am grace the occasion to go yes o na there nine pepper but this start to dey do aunty igbi uh, aunty aunty oh, eh, oh, uh, only tiktok and uh, aunty ebony yes o na so dem start to dey do pepper body say why kabiyesi no go want make dem at ten d this um, princess olapeju's birthday why say why wetin e dey hide or wetin e wan go do for there. Hmm. Microwaves kuwait people dem say nothing stays hidden under the sun for a long time yes so <laughs> the tori wey we dey hear say ah kábíyèsí nine be the olórí olórí for the birthday <laughs> yes so, even tori dey say even the birthday everything shenanigans money wey dem spend say na kábíyèsí nine sponsor am o not be me talk this so my correct correct people <laughs> hey now the tori wo we i took him. i took talk am wetin see they hide princess elupeju eh, abi olapeju invite and come party She be go carry im entourage oloris them. take go grace the occasion but see no gree carry them go now the small bed wey help us leak this secret They tell us say na kabiyesi nine sponsor this uh, uh, the second party say after uh, the said princess don do her party finish kabiyesi come carry the second one go ojaja mall make dem go finish am as dem take uh, end am for the first one yes so my correct correct people so that one no gree aunty igbi take drink water take drop cup na so she dey shout na so she dey threa ten fire and brimstone dey give kabiyesi say she no fit to dey work for oda women make dem dey eat say never she no go try am na so she come start to dey call our dear queen naomi name o you know call queen naomi call tadenikawo call dis one say she all the money wey she don invest for um, eh, kabiyesi life kabiyesi go carry am dey give another women say he no go take am again He no go do dis so haba haba make always correct people abeg if una know where um, antigbe dey work if na know the oil and gas company wey she dey work when i tell me down for the comment section make her for take know where she from take dey carry all this money wey she dey claim say she dey work for kabiyesi kabiyesi don talk am before say e no get farm o where all this olojo dey work wey dey wey dey remit to am <laughs> hey but aunty igbe dey always dey make this statement say all the investments for where kabiyesi dey kabiyesi dey carry am dey give oda women say e no go take am again my correct correct pipo say weda kabiyesi don celebrate her birthday for her like this before say weda kabiyesi don invest for anything for her like this before say she just comot for queen naomi mata now dem wan enter princess olapeju own say she will not take it likely una there she start to dey threa ten kabiyesi say she go sue kabiyesi and the woman abi na the woman she go sue for bigamy yes so <laughs> say the man the woman dey go out with kabiyesi wey be im married husband say e go sue the woman for bigamy e go sue the woman for husband snatching e go sue the woman for oba snatching <laughs> no be small thing dem say ati igbi take tell kabiyesi o oh, as kabiyesi dey come back make e rest for di uh, eh, flenjo wey im e go do with for di birthday party make we create pipo na so na aunty igbe start eh? say everytime kabiyesi dey always dey celebrate pipo wey no invest for am wey no give am money e come dey call our dear queen naomi name aunty igbe rest rest rest for where queen naomi dey queen naomi don comot for palace for you ngwa carry the palace for your head you feel say as una don pursue queen naomi say una go get peace for where and so kabiyesi go dey bring more women come in short eh hmm, the palace go be flanger of women after queen naomi honestly we are so happy that our dear queen naomi no follow dey for this circle wey all these things dey happen yes e no follow dey for this circle wey dey happen how she for take take am how queen naomi for take sit down dey see all these things because they say no be today na kabiyesi and this princess olapeju don dey o no be today even some people dey talk say uh, why kabiyesi dey even tell uh, aunty igbi say make he evacuate her apartment for uh, princess olapeju say why because of say the princess olapeju no be today don dey come visit the palace say e get she get room for inside kabiyesi main uh, uh, mansion where she dey go dey sleep anytime wey she come naija say kabiyesi no wan just dey open for wetin him and dis princess olapeju dey plan. Hmm. anything wey dey like make dem plan my correct correct pipo my own be say queen naomi no dey for di circle of wetin dey happen now so we dey wait o oh, make igbi make aunty igbi go call di lawyer dem o oh, make e take sue dis uh, eh, um, uh, uh, oh, ekpeju princess yes Would they as as they support her My <laughs> wait wait me wait I think and i go follow support make e moku support make e sue them. make e make them see the thing wey queen naomi dey see abi now e don dey cry say kabiyesi dey treat other women pass her she no go take am na her money kabiyesi dey dey treat them say dat one no even end o the ojaja mall wey her her fifty percent dey inside na kabiyesi take dey go yes o so, say kabiyesi come carry the woman the princess opeju dey go celebrate for her fifty percent space <laughs> michael wait correct people na The tori we dey hear allegedly wey dey reach our ear from the palace of the ooni of ife yes so as now the year am not forget to like share and put in our comment down the comment section ngwanu una bye